Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. uno munsi turi ku itariki cumi na zibiri z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm 88 n'ibice bitatu ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo uh, by'abakenyezi n'abigeme muri kumwe na oriane tangishaka umukandida wa mbere kumenyekana zo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yari atangajwe kuri uyu wa mungu uwo nawe si uwundi ni madame fidelite nibigira wo mu mugambwe apdr urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe umupfasoni nibigira uh, aserukira uwo mugambwe akaba ari we mutumire wacu mu kiganiro muri sangacu uyu munsi muratumiwe namwe rero bakunzi b'ijwi rya amerika mushikirize ibibazo n'ivyumviro nk'uko bisanzwe nimero yacu ni ya yindi nyene rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndayisubiramwo mugume ku maradiyo yanyu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
uri muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga muri kumwe na oriane tangishaka mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe apdr urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe ryagize ku munsi wa mungu itariki indwi z'uku kwezi kw'indwi indongozi z'uwo mugambwe zafashe ingingo zikomakomeye zijanye n'amatora y'umukuru w'igihugu yimirije mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri izo ngingo harimwo ko bazokwitaba ayo matora ikindi ni uko uzobaserukira muri ayo matora ari umukenyezi fidelite nibigira umukenyezi akaba yarasanzwe ayoboye urunani rw'abakenyezi muri uwo mugambwe apdr tubitse ko apdr ni impfunyapfunya y'igifaransa isigura alliance pour la paix la démocratie et la réconciliation mbere ko tuja mu kiganiro nyezina reka tubanze twumve inkuru mugenzi wacu eloge wiri kaneza yaduteguriye aho batangaza eh, iyo nkuru y'uko madame nibigira fidelite azoserukira uwo mugambwe tutega amatwi
umugambwe ya pede ushizeho uwuzoduserukira mu matora ku rwego rw'umukuru w'igihugu umupfasoni fidelite nibigira
uwatowe n'umugambi wa PDR ngo azoserukire mu matora y'umukuru w'igihugu y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umupfasoni Fidelite Nibigira ni umudukazi aturuka muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi yemerejwe mu ikoraniro ry'uwo mugambwe ryabereye i Bujumbura kuri uyu w'Imana ahejeje kwemezwa yashimiye Imana n'abamugomwe mbere ya byose rero nobanza gushimira imana rugira byose iyo yashoboje zina muntu wese ari hano na cane cane urwego rwashizweho rw'abaserukizi bukuru bw'umugambo ya PDR ndetse n'umunyamahoro wese kubona banyizigiye akanyizera ngashobora gushika muri kino kibanza sinoreka no gukengurukira abo bose baba badushigikiye n'ubwo bataba bari mu mugambo ya PDR mpereye ku banyamakuru bashobora kuza baradukurikiranira hafi mu bikorwa vyacu umupfasoni Nibigira yanavuze uko yobigenza aramutse atowe nk'umukuru w'igihugu ahanini nibaza ko tuzisunga imigabo n'imigambi ya PDR isanzwe ihari niyo tuzokorera ko ahanini ciye ku masonga nibaza ko ahanini noshimikira ngira ngo ku byo mbona aho abandi bagejeje urabona ko kugira ngo nta murundi ari muri iki gihugu byose atabibona ibikorwa biriko birakorwa si bivi tuzotangura bishasha by'iwacu tuzobandaniriza aho abandi bageze umukuru w'umugambi wa PDR nawe Gabriel Banza witonde yavuze ko umugambi w'uzoja mu matora atabandi bifatikanije mu nani ibi rero bikaba bitaje ngihamana kuko umugambi ya PDR mu ikoraniro riheruka ryo kuwa cenda Kigarama mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani wafashe ingingo yo kuzokwitaba amatora yose kuva hasi gushika hejuru kandi ari wonyene atawundi bafatikanije ni n'akaryo ku mugambi ya PDR usanzwe ushira imbere ineza y'abakiri bato n'abantu bato bato ko gutangura kwitegura buke buke mu kurondera ingwate kosiyo zisabwa gutyo hazogere twiteguye neza kandi bihagije banza witonde hari n'ibindi yibukije umugambi wa pede wiyemeje ko uzoguma ari umugambwe uvuga rumwe na leta yitorewe n'abanyagihugu ariko uzokomeza kutavuga rumwe n'iyindi migambwe yose gutyo naho bimeze uko rero tuzoguma dukomeza imigenderanire myiza n'iyindi migambwe mu butandukane bwacu hamwe n'intwaro kuko ariyo demokarasi iramo umugambwe wa pdr uzogumana akaranga kawo ko gushira imbere ineza y'ugwaruka n'abantu bato bato gutyo iyo migwi y'abarundi nabo baronka amahirwe yo kwinjira mu nzego nkuru nkuru zifata ingingo kuko ahenshi usanga bakumirwa kubera uburyo busabwa bakabubura umugambi wa PDR niwo wonyene gushika ubu maze kwerekana umukandida azoserukira amatora y'umukuru w'igihugu ashigaje amezi icumi ngo abe mu Burundi uzogira amahirwe yo kuyatsinda mu mwaka uza azotwara imyaka indwi nk'uko ibwirizwa nshingiro rishasha ry'uburundi ryakuye ikiringo c'umukuru w'igihugu ku myaka itanu riyishira ku ndwi aya matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aje inyuma yateye impari anavyara injyane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ico gihe perezida nkunziza yitoreje ikindi kiringo bamwe bise ca gatatu gihonyanga ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya arusha banahamagarira abanyagihugu kukigwanya mu myiyerekano mu gihe hari abasanga cari ca kabiri bakishimikiza ko mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ija mbere nkunziza aja ku butegetsi yatowe n'abashingamateka atari abanyagihugu ico bikora kuva ashikiriza ibwirizwa nshingiro rishasha mu kwa gatandatu umwaka uheze perezida nkunziza abavugizi biwe n'abo bakorana bemanga ko atazosubira kwitoza mu mwaka uza nk'uko batavuga rumwe n'ubutegetsi babimwagiriza ko yahinduje ibwirizwa nshingiro kugira ngo agumane amahirwe yo gusubira kwitoza izindi nshuro zibiri zose eroje wirikaneza nairobi ijwi rya amerika
yarakoze cyane mugenzi wacu eroje wirikaneza kuri iyo nkuru yaduteguriye katwakira umutumire wacu madame fidelite nibigira murakoze kwitaba ubutumire mu kiganiro muri sangacu uyu munsi kaze neza
agenda bashimiye ko mwashoboye kuntumira yego ku batakuzi rero wobanza ukatwibwira madame fidelite nibigira ninde muri make
jewe ndi umukenyezi yemeye kujya mu ihiganwa ry'amabanga y'umukuru w'igihugu mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nkaba mpagarariye ubwambwe apedere urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe
wakiriye gute none amabanga yo guserukira umugambwe wanyu mu matora y'imirije
mu mabanga yo guserukira amatora yo guhagarara mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nabyakiriye neza cyane narishimye kandi nongera nshimira n'abanyizigiye ni intambwe ikomeye ku barundi ni intambwe ikomeye ku burundi n'abarundi kubona hashobora kwizigirwa umukenyezi
yego rero tubandanyije mu kiganiro umugambwe rero uri ku butegetsi cndfdd urafise abanywanyi benshi cyane mu gihugu ariko abantu bakwiyumvisemwo bakagutora ego mu nkuru duhejeje kumva waravuze ko uzobandanya ibikorwa by'umugambwe wanyu ariko hari abatazi ibyo bikorwa ibyo ari byo ikintu cya mbere kikuraje ishinga mu gihugu wifuza gukemura ubaye perezida ni nk'ikihe
ikintu mu byo nifuza gukemura si kimwe si bibiri ni byinshi kuko umugambwe ya pedere urafite imigabo n'imigambi ariyo na jewe nzogendera ko ntabwo turaba ngo uwundi mugambwe ufite abanywanyi benshi umwenegihugu yumviriza umugambi akaba ari wakurikira kuko ntawe uba ufite abanywanyi agendana mu mufuko wiwe nibyo cyane bimwe none mu byo wakoze ibyo waciyemwo mu buzima bwa minsi yose byo gufasha abantu bakeneye kumenya byo gufasha mu mabanga akomeye yo kuyobora igihugu ni nk'ibi
mu mabanga akomeye yo kurongora igihugu ikintu mushyira imbere kizamfasha cyane ni uko nari nsanzwe ndongoye nari nsanzwe ndongoye abakenyezi bahurikiye mu mugambwe urunani rwo gusubiza hamwe ni ukuvuga pederi umugambi w'amahoro no gusubiza hamwe urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe abashobora kubitahura ngira ngo baba babibonye muri icyo kibanza rero narimwo inyigisho nyinshi twazijyamwo na cyane cyane izishingiye ku bakenyezi hanyuma nibaza ko imigambi imigabo n'imigambi bamaze kuyumva nibaza ko nta n'umwe azonye imijyojwe yego cyane urwaruka nago nyine ruri mu bantu cyane cyane mushimika ko mu mugambi wanyu kuva muri kinatangura tugiye dusoma bimwe mu byatumye mutangura umugambi wanyu urwaruka murufitiye yihe migambi ko ari nago rugize ahanini benshi mu gihugu kandi muri iki gihe ugasanga ubuzi n'ibindi byinshi barahanzwe n'ibibazo byinshi urwaruka mubifitiye yihe migambi
ntugwaruka mbanje kubasigurira neza umugambwe ya pedere ni umugambwe ushyira ineza y'urwaruka imbere nibo bazi imbere nibo dushimikira ko gutora imigambi dushimikira kugwaruka twebwe nka twebwe turiko turenza imyaka canke tuba tugeze mu rugero turarengana dushimikira ku neza y'urwaruka kuko tuba twarabyaye canke kumbure n'utabyaye arafise umwana arenze rero ko twebwe dushyira ineza imbere n'umugambwe uharanira ineza y'urwaruka iyo nicyo kivugo cyacu hanyuma rero mu migambi turi ko turateganiriza urwaruka ni uko tubona ko urwaruka ahanini rurenganywa urasanga bafise imvo izina ziriya zituma badashyikirizwa nabo mu nzego cyangwa mu buzi buri hejuru bashobora kubaho nabo bisanzuye ni ukuvuga ko inzego zifata ingingo kenshi usanga urwaruka rukumirwa twebwe rero na cyane cyane mu buzima bwa none nk'akarorero ukumva ngo umwana ahegeje ishuri urwaruka rukuruza amashuri ati akazi tugatanga turabye egisperiyanse ibintu rero bita egisperiyanse sinzi ko kibaho mu mashuri nka jewe ntacyo nari bwumve icyo kintu kiratuma ubwo rwaruka ataho baronka bisumamwo ugasanga bagumye ngaho aho y'ishure bize ntacyo isiguye twebwe rero mu migambi y'iwacu harimo yuko akazi kazotangwa twisunze ko bakora ikibazo kimwe ni ukuvuga akazi kazotangwa mu nzira imwe y'uko tuzomenyesha akazi hanyuma tugakoresha ikibazo tudasabye uburambe
hama no mu kumbure mu ndongozi zanyu z'umugambwe muba mufisemo urwaruka ko muruvuga cyane
twebwe mu ndongozi z'umugambwe mbere mu ndongozi nkuru ziserukira umugambwe bose n'urwaruka guhera kuri nyakubahwa arongoye umugambwe baracyari mu mugu w'urwaruka
tukivuga kugwaruka kumbure twoja ku kindi kibazo mbere ko tuja ku banywanyi b'ijwi rya amerika nabo bari ku mirongo ya telefone barifuza kubaza ibibazo n'ibyumviro hari ikibazo c'abigeme bo muri komine musigati mu ntara ya bubanza baheruka kwirukanwa ku ishuri kubera ugutwara imbanyi batifuza hama bakirukanwa ababyeyi babo bariko barasaba yuko basubiza mu ishure ishure naryo rikavuga riti n'amategeko y'ishure hariho n'itegeko ry'ubushikiranganje ryari ryari ryarisubiriye ko aho bari baravuze ko abana bo kwirukanwa ariko bararisubiza inyuma ariko bandanya kubonekeza yuko kwibonekeza yuko babandanya kwirukanwa iyo batwaye imbanyi batifuza kuri icyo kibazo hari icyo ufise ukivuga ko ukiyumvira ku iki
yewe nk'umukenyezi kandi isanzwe nanjye ndi n'umurezi ndi umwigisha mu kazi ka minsi yose aho ntacyo bivuga ko itegeko ry'umushikiranganje ahari ubu uyi arafise ibyegera byo babikorana aho azoshira niko natwe ababyeyi tuzobyakira mwakoze cyane turere tuje ku mirongo ya telefone twakire ibibazo ibyiyumviro by'abanywanyi b'ijwi rya amerika twibutse abatwumva yuko mushobora guhamagara telefone ndayibibutse ni agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe iyo niyo nimero mushobora guhamagara ko cyangwa mukatwandikira kuri watsapu mugashikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro no ku rubuga rwacu rwa facebook turi ko turaruraba turi hano muri studio murashaka kutwandikira ko ibyiyumviro byanyu tukabishikiriza uh, aderesi yacu kuri facebook ni voa radiyo yacu dutangure ku munywanyi wa mbere pascal pascal uraho neza
yego turaho Mm, duhamagaye uri hega pascal
Ah, ndi hano i- i Yaruguru mu nkambi y'abarundi muri tanzania Mhm. tuga ku ijambo
Eh, hama njyewe ubwa mbere na mbere ntangiye gushima nzenguruka ko- kumva ko o- o- uburundi bugiye kwakira umukandida mushyashya ariwe umupfasoni ni ukuri n'iby'iteka hama njyewe eh, nk'ikibazo nakwifuza kubaza uwo mutumire anagomba kumubaza ni eh, ya yego yaduze ku ijambo ku byerekeye urwaruka mu by'ukuri twumvise byinshi ko umugambwe apdr ufitiye neza eh, urwaruka ndetse ufite n'akazoza urwaruka hama je nagomba kubaza nti mbega eh, nk'urwaruka ruri mu buhungiro mbega eh, rwogo nigwaramuka ruruhungutse rwogo ruzakwigwa rute Eh, ko mu buhungiro naho nyene ruriko ruramarira y'amashure hoho bizogenda gute mbega eh, kuri urwo rwaruka eh, ni ukuvuga eh, ni- ni ikihe kiriko kirategurwa ku- kuri urwo rwaruka ruri ngaha mu buhungiro na kikene n'umugambi wa apl apdl aje ikindi kibazo nagomba kubaza nti none ah, ku bari mu buhungiro mbega ah, umugambi wa apdl wowo uriko urategura iki kugira ngo nabo kugira ngo nabo dusa nk'irya y'ejo baze biyumve ko ari abanyagihugu b'u burundi Ah, ibibazo byanjye ahanini byari ibyo murangize neza urakoze cyane pascal madame nibigira ku kibazo cya pascal
bashobora kunsubiramo ikibazo agatelefone Eh.
gasa n'akumengo kakasubiragira iwanjye ego eh, muri make pascal arashaka kumenya cyane cyane ku rwaruka ruri mu nkambi ikibazo cyo cya mbere ikibazo eh, urwaruka ruri mu nkambi mwobafasha gute batahutse mu gihugu
urwaruka ruri mu nkambi ni mu icyo dutegura twebwe kuzobafasha ah, hamwe twoshikira ubutegetsi ni uko nagwo ruzofatwa nk'uru- nk'urwaruka rundi ruri mu gihugu binashobotse abo eh, abo taco kibagira bataco bavagiriza bashobore kugaruka twubake igihugu cacu bubake igihugu cabo Mm. murakoze cyane turabandanya no kuraba ku rubuga rwacu rwa facebook voa radiyo yacu ariko barandika bashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro Ah, hariyo abavuga bati eh, uburundi ntibwo twagwa n'umukenyezi icyo mukivuga ku iki
Eh, ikibazo cy'uko abarundi bakizana eh, imico n'imigenzo bya kera baravuga ati uburundi ntibwotwagwa n'umukenyezi Eh, nibaza ko ari bimwe bavuga ati "Eh, umukenyezi ni wo gusasa umukenyezi ni wo gucumba umukenyezi ni wo koza abana Ah, ibyo twarabirenganye bashire mu bwenge yuko aricyo gituma iterambere iyo turiko turavuga iterambere ifo yuko dutera imbere mu bikorwa byose umukenyezi arashoboye ikimenyamenya ni uko muriko murabibona ko twatanguye kuguruka mu mutwe tumenye ko politiki atari iy'abagabo gusa n'abadamu turashoboye Mm, murakoze cyane Eh, dusubire ku mirongo ya telefone hariho george george uraho neza
mwiriwe mwiriwe turashima ego uhamagawe urihega george
Hello?
wi George uherereye he
yego ndi bujumbura ndi mu gisagara cya bujumbura Mhm, duga ku ijambo
yego nagomba mu icya mbere mu ndamukwiza umutumire Mm, arakumva
yego ndabaramutse
Hello?
eduze ijwi Ahubwo turamukeze turamukeze kweri ikindi nagomba gushyikiriza Mhm.
yego ikindi nagomba gushyikiriza ahubwo turamukeze kabisa nta byo kuvuga ngo abo bantu bavuga ngo ngo abakene ntibashoboye nibaze abo bantu ntibaramenya icyo politiki ari icyo politiki ntibaramenya politiki iyo ariyo yinda azanye imigambi myiza agenda mbona umengo nta kibazo kurya umu- umu- abagabo bashoboye niko n'abakenyezi bashoboye rero nicyo nagomba guterera urakoze cyane george ku ntererano yawe Eh, tubandanye twakiriye n'uwitwa eric ku murongo wa telefone amahoro neza eric
amahoro amahoro muraho neza
Eh, muraho muraho mwamanza nsuhuza n'umutumirwa yego
Eh, nitwa eric ndi mu rwanda Mhm.
njyewe icyo nshaka kubaza uwo mutumirwa na mbese bibaye yuko aba perezida n'iki yafasha ku baturage bari hanze bifuza gusubira mu burundi bagafatanya n'abandi baturage hamwe n'ikindi kibazo namubaza icyerekeye wenda mu burundi aho usanga wenda bashyize amaboko imbere uka- ugasanga bavuga ngo abahutu abatutsi ese we abaye perezida yazaba icyo mazika bose bose bakitwa abarundi cyangwa byagumaho Mm.
Eh, rero namwifuza ni ukumwifuriza amahirwe kandi igihe bizabera akazatuza kandi tukazagaruka nyuma yaho tumushimira yuko yabaye we kaba rero akazi Eri- eric utarava ku murongo neza mbaze ikibazo cyawe cya mbere wifuza kumenya ni icyo azofasha impunzi zizoba zitahutse canke i- ikibazo neza na neza cerekeye impunzi wifuza kumenya ni ikihe nyine nyine abaye perezida ya- yahamagara bose bamwe bahunze bose bagasubira mu gihugu bagafatanya kubaka igihugu cyangwa nawe yabareka agafatanya n'abandi kubagurizayo Mm. urakoze cyane madame nibigira impunzi uzivuga ku iki
jewe icyo no- icyo novuga ku mpunzi impunzi ziratandukanye hariho izifise impamvu zatumye eh, bamwe bari hariya na hariya nibaza ko ari imvo zitandukanye Eh, icyo novuga muri rusange ni uko eh, nihagera icyo gihe nkaba ndamutse igihugu ni uko bamwe bose eh, mu mi- mu migwi mu mice itandukanye abataco nashize ko nti abataco bagirizwa kuko sije nzoja gu, eh, ku kugyo- gukemura ibyananiranye eh, abataco bagirizwa bazoba batahutse iwabo kandi bazakigwa neza cyane Mm. hamwe ikibazo cya kabiri abaza ikibazo cy'amoko ah, nkatwe tubikurikiranira hafi cyane uburundi buramaze gutera intambwe idasanzwe mu bijyanye no kunywanisha abarundi ku byerekeye amoko arabaza ati none muzokora iki kugira ngo ah, amoko ashe gu- gu- gu- kuguma ako- akorana atsimbataye anywana
aho oya, icyo nobivuga ko nk'uko twisunga eh, ibyivugo byacu mu mugambwe ya pdr icyo nzokora cyose nzisunga eh, ibyiyumviro bya pdr twebwe nta moko akora eh, n'imigambwe nti- muri uwo mwanya turavuga ko bitazoja imbere eh, si umugambwe tuzoshira imbere si amoko tuzoshira imbere kugera ino saha eh, twebwe iby'ubwoko ntitubishira imbere turaba ibyiyumviro byubaka igihugu Mm. Eh, tugiye ku kibazo c'abakenyezi twumvise ko mu- mwayobora muyobora urunani rw'abakenyezi mu mugambwe wanyu Ah, bobo ah, baserukiye kuri uruhe rugero mwifuza ko boserukirwa kuri uruhe rugero mu mugambwe wanyu canke mu gihugu
ku byerekeye uruhande rw'abakenyezi nubwo nari nserukiye urunani rw'abakenyezi mu mugambwe ya pdr um, ni ukuvuga ko kugera ino saha n'uno munota nk'uko nari nsanzwe nkora eh, sinigeze mvugira umukenyezi ari mu mugambwe ya pdr Eh, navugira umukenyezi wese w'umurundikazi yaba uri mu gihugu n'uri inyuma y'igihugu Mm. bimwe mu bibazo none abakenyezi bahura navyo bikuri ku mutima wifuza gukorerako navyo ni nk'ibihe
Ya, abakenyezi barafise ibibazo bahurirako kandi bikora ku mutima umurundi uwo ari we wese iyo yibutse umukenyezi hariho icya mbere na mbere namaze nko kukivuga ikintu cyo gukumirwa umukenyezi arakomi- arakumirwa mu mabanga y'igihugu ba- akabona nawe nyine ko bamushize muri ba sinshoboye kandi ashoboye hanyuma ikindi kigira kabiri ni uko eh, ingeso nyinshi zitari nziza zifatiye ku gitsina eh, usanga eh, ibibazo bene ibyo bihura n'abakenyezi ku bwinshi nabyo nyine ni ukubirabira hagufi yewe icyo nzokora eh, nzogerageza kubita abo bakenyezi umenye ibyo bi- ibyo bibazo bibabakira na cyane cyane ibibazo bifatiye ku gitsina hanyuma baronswe gufashwa guhagije
Mm. Uh, uravuga ku ku bijyanye no gukumirwa abakenyezi bahura navyo uh, amategeko aravuga ko nibu nibu ni mu nzego z'indongozi hoba nibu nibu ni mirongo itatu ku ijana kuri wewe ico gitigi kirahagije canke co kongerezwa cogabanywa kuri kangahe
igiti gisa kuvuga yuko abakenyezi bashikirwa canke eh, uburenganzira barekurira ko boshikira igitigiri ca mirongo itatu kw'ijana Eh, si-
alo madame nibigira ndakeka agatelefone kamugoye ariko turamugarura abandanye kuri ico kibazo n'ibindi dufise tuganira nawe Ah, reka tumire amate tumugarure ku murongo wa telefone turagaruka murakoze
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika rikisamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga aho ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme kuri uno munsi wa gatanu twatumiye madame nibigira fidelite eh, umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu burundi mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri rero mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wabo pdr urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe ah, ku munsi wa mungu niho batangaza ko umupfasoni nibigira ari we azobarongo- azobaserukira mu matora ah, y'umukuru w'igihugu Ah, twa turi kumwe mu- ku murongo mu kanya ariko telefone iragorana gato Eh, turafise ku murongo wa telefone n'abanywanyi bariko barahamagara bashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro twongere tuba tubibutse eh, nimero mushobora guhamagara ko abaduteze amatwi mugashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane icen- kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramo iyo nimero eh, ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndabwiye ko madame fidelite nibigira umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu burundi muri bibiri na mirongo ibiri bamugaruye ku murongo wa telefone madame nibigira kaze ku murongo muratwumva
fone niko karanga
Eh, eh, ndumva ko telefone itari kwirakorohera Eh, kumbure n'ibyagorana cyane turagerageza iyindi nimero Ah, mbere y'uko bicika twari tubajije ku bijyanye n'ubuserukizi bw'abakenyezi mu nzego Ah, muri kano kanya amategeko aravuga yuko nibunibuni ho bamwo mirongo itatu ku ijana Ah, nibunibuni kuri mwebwe icyo gitigiri coba kuri bangahe
igitigiri ndifuza cyane ko cogarukira kuri mirongo itanu ku ijana kuko abarundi twese turangana
Mm. Mura- urakoze cyane urakoze cyane radiyo ijwi rya amerika isaminanira i washington dc mu kirindiro mu kinyarwanda tubibutse kandi ko no kuri facebook mushobora gushikirizaho ibibazo n'ibyiyumviro aderese yacu ni voa radiyo yacu Ah, benshi ku murongo wa, te, wa facebook wacu bariko baragukeza ndabona nka teofile mugabo ah, avuze ati tumusabe urugendo rwiza no kuzomenyekana eh, eh, no kuzomenya abanyagihugu uyu ah, ni teofile kuri facebook yacu aragukeza ku bijyanye no kumenya abanyagihugu mwaratanguye kuja mu ntara kwiyamamaza cyangwa kwiyamamaza ntiratangwa ariko kuganira n'abanyagihugu no kugerageza kumenya bimwe mu bibazo bifuza yuko byokemuka mu gihugu
ya seni ibikorwa bitaragera gutangura
mu bisanzwe mu bikorwa byawe bya minsi yose mu by'umugambwe mbere yaho mutangaza ko mugiye kuja mu matora bimwe mu bibazo abanyagihugu bakuganiriza bakubwira yuko bifuza ko igihugu cyo utorera inyishu ni nk'ibihe halo numvaga telefone kari ko karatugora ariko nari mbaje nti bimwe mu bibazo wumva abanyagihugu bifuza ko byokemuka mu gihugu ni nk'ibihe
turacyari hagufi tuvuga ko tukiri mu ntango ntiturabishyira ku murongo ngo twumve ko ari ibibazo byo gukemura
murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika isamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga nk'uko twabibabwiye mubandanye muhamagara ku murongo wa telefone mwandika n'ibyiyumviro byanyu kuri facebook turi kumwe na madame nibigira nibigira fidelite wo mu mugambwe apdr mugambwe ugiye kuzo kwitabira amatora yo muri bibiri na mirongo ibiri mu burundi rero madame muri iki muri uru rugendo rwo kuzoba mu matora mu bakandida bazokwitoza birasaba uburyo bwinshi cyane muri icyo hari amakenga muba mugifisemo cyangwa mwiteguriye gute kwitabira kampanye mu gihugu hose ikibazo cy'uburyo mwoba hari amakenga mugifisemo cyangwa byifashe neza
ikibazo cyo kwitabira amatora kubera uburyo ayo makenga ntayo turagira gushyika ino saha nta makenga dufise nibaza ko bizogenda neza
murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika isaminaniro washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga e, madamu nibigira fidelite nari mbwiye ko umurongo wa telefone wacitse muratwumva
ubu ndabumva yego ndumva ko uh, byumvikana neza kurusha telefone yari tugoye gato muratwihanganira abakunzi b'ijwi rya amerika e, imirongo muri iyi minsi isigaye ari indanse ariko turaza kugerageza kubandanya ikiyago kugira ngo mwumve byinshi kuri madame fidelite nibigira umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri niwe turi kumwe rero tuganira kuri bimwe yifuza kuzo kubikemura yoronka amahirwe kuba umukuru w'igihugu w'u Burundi madame none kuri bijyanye na politike y'igihugu hariho rimwe na rimwe ibibazo imigambwe imwe imwe ihura nabyo twihweje nk'umugambwe FNL urakunze kwidoga cyane ko babuzwa uburenganzira bwo kugira amanama hirya no hino kuri icyo kibazo ngo kivuga ku iki muri make
nibaza ko turacyari mu maguru mashya yo kumenya ibibazo ibi na biriya kuko kugera ino saha nibaza ko tukivuga rumwe abanyepolitike bose nk'imigambwe yose nta mugambwe uri kurasotora uwundi nibaza yuko bizogenda neza kuko turacyari mu ntango
yego hama na politike y'umugambwe wanyu yerekeye ugusubiza hamwe ubusigurira abatwumva kumbure bimwe mu byo mukora kugira ngo munywanishe abarundi iyo politike muri make ivuga iti
iyo tuvuze gusubiza hamwe ni uko twe dusaba yuko umugambwe ntusotora uwundi ntihagire umurundi yiyumvira ibi na biriya kubera naka badasangiye ubwoko badasangiye umugambwe badasangiye idini twebwe umurundi tumufata nk'umurundi wese ibyabaye byose tubyibagire hanyuma dukutse ikibye kugira ngo igihugu gitere imbere
urakoze cyane radiyo ijwi rya amerika turabandanya tubona abandi ku murongo wa facebook babandanya kutwandikira reka twakire n'abandi ku murongo wa telefone kwanza hariho uwitwa daniyela daniyela twakiriye daniyela uratwumva
ndabumva neza gatanu kuri gatanu ni byiza cyane daniyela duhamagaye uri hehe hama ikibazo n'icyiyumviro
ni nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u rwanda ni byiza cyane
ndagira mvuge kuri iyo ngingo muriho amatora azoba mu burundi mu by'ukuri turashaka amahoro mu karere icyo navuga ni kimwe uru nziza ntazongere kugundira ubutegetsi rwose gashaka ikindi kibingo cya gatatu kuko rwose twabonye ibibazo byateje mu karere birimo ibibazo by'amakimbirane n'intambara zihora mu burundi z'urudaca bazakora ibikwiriye rwose birinde kuba badusubiza mu bibazo mu karere twihahiranira abaturage dore ko ari twe tubizira ariko bazatugire neza baturinde ibyo byose twebwe abaturage twiharanira amahoro n'umutekano murakoze
murakoze cyane none ga pacifique bimwe mu byokorwa kuri wewe byoba ari nk'ibihe neza na neza umuntu avuze ati bagerageze kugumya amahoro gutsimbataza amahoro mu gihugu kuri wowe akarorero ko bari nko gukora iki daniyeli daniyeli urantunga ni daniyeli nari mbajije ni neza na neza nk'akarorero wotanga ko kugerageza kubungabunga amahoro byo bari nk'ibi byo kogwa
akarorero natanga kubungabunga amahoro ni uko mu by'ukuri wese yagira yafata ikiremwa muntu nyine nk'ikintu gitinyitse aho kugira ngo abantu twumve ko ibyiza bakumena amaraso ahubwo twumve ko ibyiza ari amahoro duhahirane tugenderanire nta bibazo nta bibazo by'imbogamizi iri hagati ya twembi
urakoze cyane
urakoze cyane daniyeli urakoze namwe madame nibigira tu bandanyirije aho nyine daniel ariko aravuga ku bijyanye ari mu rwanda avuga ibyerekeye amahoro muri kino gihe imigenderanire hagati y'u rwanda n'uburundi ntiyifashe neza cyane kuri mwebwe ku bijyanye na politiki mpuzamakungu kuco mukora cyangwa mwifuza kubona coba hagati y'uburundi n'u rwanda n'ingiki
twebwe muri politike y'umugambwe wacu wa pdr uko imigenderanire iri cyane izoba aho izoba igeze twifuza yuko twakomeza imigenderanire tuzokomeza icyo gikorwa cyo gukomeza imigenderanire n'ibindi bihugu ndetse u rwanda n'ibindi bihugu byose turifuza ko imigenderanire izoba myiza gusumba
yego tubandanye twakira abandi banywanyi ku murongo wa telefone turafise ganza ganza uraho neza
ni amahoro amahoro uri hehe ganza
yego ugende mu karere k'ibiyaga bigari yego ikibazo cyangwa icyumviro ufitiye umukandida mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu burundi ni ikihe
yego icyiyumviro nari ifitiye umukandida wacu yego none nagira ndamubaze hamwe byoshika agatsinda amatora niki abona azokorera impunzi ko hari impunzi hari hari imfungwa nyinshi ziri mu mabohero zifungwa zizira ubusa niki azokora kugira ngo izo mfungwa zibashe kurekurwa imfungwa z'impunzi cyangwa imfungwa mu gihugu zisanzwe
oya imfungwa ziri mu gihugu zifungiwe mu busho bwinshi bw'i burundi niki yokora kugira ngo zibashe zizabashe kurekurwa kuko hari aba- imfungwa nyinshi zifunzwe atacyo zigira
Eh, imfungwa zi- ntabwo umuco vema eh, imfungwa zifunzwe ataco zizira wosobanura neza ikibazo kugira ngo yumve neza abo banyororo uri kuvuga aba ari bo
ego abanyoromvuga eh, ntibajya bafunzwe bazira ibya politiki ariko bazira ubusa ata kintu bakoze bakajya mu busho Eh, niki nashaka nk'umuco kucyo bokora kabisa kugira ngo bizore kujya kwera Mm. urakoze cyane madame nibigira yagarutse ganza ku kibazo c'impunzi kumbure naco nyine urashobora kukigarukako ariko tuhere kuri ico cerekeye abanyororo ba politike
Eh, tugarutse ku banyororo ba politike eh, navuze yuko mu ntango navuze yuko ntaho bisaniye n'ikibazo cy'impunzi ibyo bariko babonera mu buhungiro mu buhungiro si heza Eh, mu- abari abafungwa nabo hariho abafungiwe hagati mu gihugu hariho abafungiwe inyuma y'igihugu nibaza yuko ubucamanza buzokora ha mu butungane bu- bugira icyo bubavuzeko ni ukuvuga ah, ubucamanza twebwe mu mu mugambi wacu twama twavuze yuko ubucamanza buzohinduka bubutungane hakora ubutungane ah, atakurenganya uyu n'uriya Mm, murakoze cyane Eh, reka tubandanye twakire na obed uraho neza obed
yego ni amahoro Mm, uri hehe ga obed
ndi bujumbura mu burundi Mhm, tuga ku ijambo
yego ndashimije cyane nuko muri iki gihe hariho aba- abarundi bamaze gutahura ko hariho amahinduka ateza kuba mu gihugu ariko ayo mahinduka reka nyage n'uyu mushiki wacu ari mu mugambwe apdr akaba ari we yagize n'amahirwe yo gushirwa imbere ngo abe ari we azoserukira uwo mugambwe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu kwitoza ariko nagomba kumubaza uh, mfatiye kuri iki mvuga nti mbega kuba yarashyizwe imbere uh, yoba abona yuko by'ukuri ashobora guserukira neza uwo mugambwe turavye kahise k'uburundi bakagira n'icyo bamariye abarundi kuko muri iki gihe uburundi buhanzwe n'ibibazo byinshi eh, hanini bijanye n'ivy'ubutunzi mu bijanye na politike mu bijanye n'izindi mvu- mu- no mu bisata bimwe bimwe byinshi kubera eh, iyo politike y'igihugu i- itu- itunganijwe gutandukanye n'uko abantu bamwe bamwe babibona hari aho usanga ibi- ibi- ibisata bimwe bimwe bit- bititwara neza eh, hari nk'ikibazo c'ubukene urwaruka rwinshi nta kazi rufise rero uno munsi turababazwa n'uko n'aya maradiyo ashobora kwakira abo ba- bafise iyo migambi bateza gukora mu gihugu abanyagihugu bose abarundi badashobora kuyumva Eh, rero abashobora kuyumva arashobora kutubwira by'ukuri ni iki n'ayahe mahinduka ba- bifuza kuzana mu gihugu mu gihugu kugira ngo uno munsi abarundi babandanye batera imbere ha kubandanya basubira inyuma hanyuma cyanyuma reka ndamutera intege ndamubwira ati ndamuteye intege hanyuma aze akore uko ashoboye kose imana ihamushikanye ibyifuzo byiwe n'imigambi yiwe azayikora atagihindutsemwo kuko benshi bavuga ibi mu bwa mbere mu nyuma bagakora ibitandukanye n'ibyo bavuga ubwa- ubwa mbere murakoze Mm, urakoze cyane obed urakoze Yego.
cyane madame nibigira hobede yatanguye abaza ati mubona koko mushobora guserukira neza umugambwe wanyu yego barakwizeye bikumbure ku bwanyu murabyumva nk'uko muzawuserukira neza ariko aragarutse kandi ku kibazo gihambaye cyerekeye ubutunzi ubutunzi bw'igihugu ntibwifashe neza hari ibibazo by'amadevize hari ibibazo by'igitoro hari ibibazo by'ubuzi cyane cyane ku bajene nk'uko yabivuze ikibazo cy'ubutunzi umugambi mwiza ubona wofasha kubuteza imbere cyoba ari nk'ikihe mufise mu mugambwe wanyu
mu butunzi umugambi nzoshira imbere ari nawo uyi n'abandi bariko barawukorera ko nibaza yuko amahinguriro azongerekana azongerezwa gushinga amahinguriro kugira ngo urwaruka ruriko ruraheza amashure rushobore kuronka icyo rukora maze ubukene bubandanye bugira nte n'ubushomeri bubandanye bugabanuka hanyuma kuvuga ubukene buri mu burundi uburundi ntibukenye na gato ahubwo habuze itunganywa ry'ibikorwa kugira ngo ubwo bukene bugabanuke tuvuze yuko ibitoro byaduze cyangwa ifaranga ry'uburundi ryaduze si ibintu umuntu yoca avuga ati ejo genda hagiye nzoca ndabisubiza hasi cyangwa ibyo bitoro bice biboneka ni ukuvuga yuko isemo aho abandi bazaba bagejeje na jewe igihe nzoba ndahageze nzobandaniza aho bageze hanyuma ibi ibishobora guhinduka aba aribyo duhindura
muravuze icyumviro kumbure two kubandanyiriza ko cyerekeye ukuzana amahinguriro mu gihugu kugira ngo afashe ubutunzi ariko turazi ko amahinguriro asaba umuyagankuba umuyagankuba mwinshi cyane icyotorega umuti ku bijyanye no kuronka umuyagankuba mu gihugu ni ikihe hari abavuga yuko hokubakwa amagomero hari abavuga yuko hoba ubucuti n'ibindi bihugu byofasha mu bijyanye n'umuyagankuba amashanyarazi plaque solaire n'ibindi byinshi cyane byerekeye gutorera umuti ikibazo cy'umuyagankuba uciyumvira kwiki
mu kibazo cyo gutorera inyishu umuyagankuba ni uko ubucuti bwokomera n'ibindi bihugu bishobora kuza gufasha kuko turabona ko ingomero zo ngaho iwacu zidakwiye
urakoze cyane urakoze cyane
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni murisanga turi kumwe na madame fidelite nibigira umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uzaba ibihumbi bibiri na mirongo ibiri turafise n'abanywanyi ku murongo abanywanyi b'ijwi ry'amerika tubandanye tubakire fiston ku murongo uratwumva
ego ndabumbire nakwijyana ni amahoro neza
ni amahoro cyane uherereye he
ni mu gisagara cya bujumbura ikibazo cya madame nibigira
ikibazo nagira mubaze mfite nk'ububazo bugera muri butatu halo yego turakumva
yego ubwa mbere nk'umujene asa no kwikanya hafi ibintu bya politiki mu gihugu cy'uburundi ndetse na politiki y'ibindi bihugu turazi uwo mugambwe uyaserukiye urutonde uriko n'igihe wemererwa mu burundi twe turatangaye cyane kubona ari wo muganga uba ufata iya mbere gutanga umukandida iki kibazo twise ni kubera iki bo bibukiye gutanga umukandida muri apederi gusumba gutanga imigambi bazoza kurangurira abanyagihugu cyane cyane ugwaruka kuko ugwaruka mu burundi ru- rungana n'ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana je nagira ati bari gutegura imigambi iyo migambi bakayitegura abanyagihugu bose muri rusange kuko nibo bazoja kumutora ubu abanyagihugu b'abarundi ubu bariko baca ubwenge ubu ntibagitora umuntu batora imigambi Mm. fiston eh, ni nayo- Yego.
ni nayo mpamvu twamutumiye eh, imigambi Yego.
ishikirizwa n'uwo mukandida nyene aba ashaka kwitoza ni navyo bibazo turiko turamubaza kugira ngo twumve imigambi y'umugambwe imigambi we nawe nyene afise hari eh, ikibazo cerekeye kumbure abajene wipfuza ko yokemura canke ikibazo woba umufitiye eh, cerekeye umugambi mu nzego zitandukanye wifuza ko yokwishura
ego mwavuze eh, mwavuze yuko mamutumiza ati avuge imigambi azomarira igihugu ciwe n'umugambi wiwe Mm.
ariko turazi ko hari n'imigambwe imaze gushyira ahabona imi- im- amaporoje yabo azora- bazorangura muri demiri venti niho bazatanga abakandida Mm.
hanogwa nk'akarorero umugabo witwa nyafurode mu- mu mu nama aheruka yabereye igitega mu kwezi guheze yaratanze imigambi imigambi icumi bazo- bazokorera abanyagihugu Mm. kuri wewe rero Ni imigambi- bobanza bagashikiriza imigambi reka tubaze madame nibigira kuri fisto wabona yuko mwoshimika cane cane ku gutanga imigambi imigambi ego.
hari ikindi kibazo fisto wari uvuze ko ufise ikindi mbere yuko ikindi yishura kibazo nagira mubaze nagira mubaze nk'umukandida w'umu- w'umukenyezi aje guhangana na n'aba- n'abagabo nice kintu azaniye cyane cyane ku- ku bakenyezi niwo mugambi abazanye ku bakenyezi kuko twizeye yuko niyagira icyo agira mu matora to niyasigurira uwo mugani- uwo mugabane- uwo mugabane aho- niyawusigurira abakenyezi bazomwumva gusumba umugabo nanyene umugambi awudusigure neza icya kabiri icya gatatu nagire mbaze niho mugambi azaniye urwaruka ruri mu burundi urwaruka rwu- rwugarije n'ubukene urwaruka rwugarije no no gufunga nabi no kubura akazi no kuja mu mabarabara kubera kubura ibyo bakora atuzanira iki cyo kugwaruka ngaha mu burundi Mm. Eh, ni- ego urakoze cyane Eh, madame nibigira ah, iki- ikibazo cya mbere abaza ati ni kuki mwahereye ku gushikiriza umukandida mbere yuko mushikiriza imigambi cya kabiri abaza ati abakenyezi n'abajene imigambi mufise kuri bo niyi
mpereye kwishyura ku kibazo cya mbere kivuga kiti kubera iki mwahereye gushyira imbere umukandida mutahereye gushyira imbere imigambi imigambi twebwe twama twayivuze Eh, burya asaba urutonde rwayo arayisaba hanyuma tuyimuhe itonze yose hanyuma kuvuga yuko twahereye gu- gushikiriza umukandida umukandida siwo twahereye gushikiriza kuko kenshi imigambi twama twayivuze hanyuma ikindi nacyo ni uko umugambwe wese uba ufise indinganizo zawo Mm. abakenyezi n'abi- na- n'abajene yipfuza kumenya neza na neza bimwe mu byo mubafitiye mwe muriko murabategurira
abakenyezi umugambi tubafitiye turiko tubategurira eh, nibaza yuko icya mbere cya mbere na- icy'ubwa mbere cy'ibanze namaze kukivuga navuze nti abakenyezi eh, barakwiye kwitabira ibintu byo byo kubona kure bakerekana ko hari icyo bashoboye nabo bagashobora gushyirwa mu nzego zifata ijambo muri ibi bisata bi- bahereza aba- aba- abagabo sinovuga ngo tuzoba dukumirane twese dusangire twese batunganye nta kuvuga ko umukenyezi iki na kiriya atagishoboye kandi nawe aba ashoboye ishure yize musaza wiwe nawe aba ariryo yize Mm. abajene nabo
abajene ugwaruka narijya aribo bari kugwinshi kandi aribo bafise inguvu navuze yuko ari nka hamwe kimwe mu byo navuze navuze yuko hamwe amahinguriro agwijwe ikibazo cya mbere nyamukuru aricyo kiriko kiratuma ngira ngo n'ubukene buba bwinshi Ah, kubakura mu ibarabara urabona ko biga bagasubira kuguma bazunguruka ibarabara ataco bariko barahereza amaboko baronse ubuzi nibaza ko ibibazo bimwe bizoba biriko biratorerwa umuti Mm, urakoze cyane reka twakire celestin ku murongo wa telefone eh, turiko turaja ku musozo w'ikiganiro turasigaje nk'iminota itanu ariko celestin eh, duga ku ijambo yego murakoze nitwa celestin sebahire nkaba nkora kuri radiyo urumuri hano mu bubirigi nagira ngo mbaze rwose umutumirwa wanyu kandi mbaje kumushima rwose ko eh, nyine yiyamamaje nyine nk'umukenyezi ngo muvuga iwanyu Eh, nagira ngo mumaze ikibazo cyerekeranye n'umubano w'u rwanda n'u Burundi kubera ko muri ino minsi rwose byagaragaye ko harimo ibibazo bikomeye cyane hagati y'u Rwa- ibibazo by'u Rwanda hagati y'umubano w'u Rwanda n'u Burundi nagira ngo mumaze aramutse agize amahirwe nyine agatorwa akaba perezida wa repubulika i- ya- ya- ibibazo bihari yabikemura gute imigambi afite niye kugira ngo ibibazo nyine abikemure neza murakoze murakoze celestin Eh, ikibazo twaba twakivuze ariko kumbure madame nibigira abanyarwanda barifuza kumenya ico mwokora ku migenderanire y'uburundi n'u rwanda
mu burundi n'u rwanda eh, mu nteguro twibaza yuko eh, twamaze kubona neza integuro abari ku butegetsi b'ino saha niho tuzobona natwe aho tuzoba aho tuzofatira cyangwa aho tuzobandanirira
Mm. murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika isamiraniro washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya ah, kuronka abanywanyi b'ijwi rya amerika ku mirongo ya telefone no kuri facebook Ah, ariko turabona akanya kariko karatubana gake Ah, mubandanye muhamagara muri amasegonde asigaye Eh, madame tukiriko turakira abandi ku murongo Ah, iyindi migambi mufise kumbe- kumbure dusozera ijambo mwifuza gushikiriza abarundi n'abanyarwanda kumbure n'abari mu karere bakumva bakumvise ku nshuro ya mbere byo bari nk'ibi telefone irasubiye kugorana gato Ah, telefone zabaye ndanse ariko reka tugerageze kumugarura kumbure iminota ine ya nyuma isigaye turamuronka
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa radiyo ijwi rya amerika turongeye kuronka madame fidelite niyibigira kuri iyi minota mike cyane ya nyuma twari tubajije madame ah, akajambo ka nyuma kumbure ku bakumva bose mu karere cyane cyane mu burundi ah, woba ushikiriza muri aka kanya n'akahe
Eh, muri aka kanya ka nyuma iminota dusigaranye nushimira abo bose ba- twari duteramanye abashoboye kumva akamo kacu ni uko bodushigikira eh, kugira ngo tuzoshike kuri iyo ntambwe ayo mahirwe tuzoyaronke hanyuma turonke ico duhindura ku burundi murakoze
radiyo ijwi rya amerika isamiraniro washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turagushimiye cyane rwose madame fidelite nibigira umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri akaba azoserukira umugambwe apdr eh, alliance pour la paix la démocratie et la réconciliation mu gifaransa Ah, umva umugambwe ya pdr ni urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe eh, mu kirundi murakoze cyane rwose rero namwe mwese mwaduteze amatwi mwashikirije ibibazo n'ivyumviro mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka turabashimiye cyane tubifuriza umunsi mwiza tubasaba no kubandanya mwumviriza ibiganiro byacu munashikirize ivyumviro ku mukandida twaganiriye uno munsi ku rubuga rwa facebook turabandanya ikiyago adrese ni voa radiyo yacu duhurikire kuri facebook yacu tuganire murakoze
yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu